muteze amatwi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanje deni ngabo kaze mu biganiro byacu ikindi kandi usanga isuku nayo muzi yuko umujyi wa kigali ufite intego yo kuba umujyi usukuye usanga rero abakorera ubucuruzi bwo mu kajagari nabwo babangamiye ikibazo cy'isuku uwo ni madamu monique mukaruriza ayoboye igisagara cya kigali avuga ku kibazo cy'abagira ubucuruzi mu kajagari mu gisagara cya kigali iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye ari mu rugendo rwa perezida obama mu gihugu cya vietnam igikorwa cy'igisirikare cyo guhabuza igisagara cya raka muri siriya no gukura impunzi mu ikambi ya idomeni mu gihugu cy'ubugiriki turagaruka ko mu kanya gatoya amakuru yo hirya no hino twabateguriye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama mu ijambo yashikirije mu rugendo mu gihugu cya vietnam yabwiye abanyavietnam ko bari mu nzira imwe n'abanyamerika perezida obama yamenyesheje ko urugendo rwiwe rwatumye imigenderanire hagati ya amerika na vietnam izotera ikomera kurushiriza mu myaka iri imbere yamara abitegereza ibintu batangaza ko ugukomera kw'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri bizoba ku bizova kuzosubirira Obama mu mabanga ya perezida mu kwezi kwa mbere k'umwaka uzoza mu bumvirije ijambo perezida Obama yashikirije uno musi wa kabiri mu ngoro y'amakoraniro yo mu gisagara ca Hanoi harimwo abantu barenga ibihumbi bibiri harimwo abategetsi ba leta ya Vietnam mu ijambo ryiwe perezida Obama yavuze ku kibazo kitoroshe cerekeye agateka ka muntu perezida obama yatangaje ko uburenganzira bwo gushikiza ivyiyumviro n'uburenganzira bw'itangazamakuru hamwe n'uburenganzira bwo kugira amakoraniro biri mu ibwirizwa shingiro yongeye kandi avuga ku vyerekeye kurekurira abahiganirwa batava mu mugambwe wa gikominisita ku butegetsi kugira uruhara mu bikorwa vya politiki inteko ziyobowe n'abakiride mu gihugu ca siriya zimenyesha ko igikorwa ca gisirikare co guhabuza igisagara ca raka kiriko kiraba ico gisagara niwo mugwa mukuru w'umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu mu itangazo kuri video ryashizwe ku rubuga rwa internet abayobozi babiri b'umugwi ukorana na leta zunze ubumwe za amerika bamenyesha ko igikorwa ca gisirikare co guhabuza igisagara ca raka catanguye ku intambwe ya mbere ari uguhabuza ibice vyo mu buraruko bw'ico gisagara uwo mugwi umenyesha ko bariko bagira ico gikorwa babifashijwemwo n'inteko z'urunani ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika mu buraruko bwa raka umugwi w'igihugu ca siriya uvuga ku mabi akogwa n'umugwi witwa leta ya kisilamu uwo mugwi umenyesha ko igikorwa ca gisirikare kiriko kiraba muri iki gihe gishimikiye mu bice biri mu buraruko bw'igisagara ca raka leta zunze ubumwe za amerika ziriko zifasha inteko zo muri siriya zigizwe ahanini n'abakurde zigera ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu leta zunze ubumwe za amerika ziriko zigerageza kongereza igitigiri cy'abarabu b'abanyasiriya muri iki gihe kiri hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru twabateguriye mu gihe abatalibani bo muri afghanistan bateremeza canke ngo bahakana icese urupfu rw'umuyobozi wabo Mullah Mansour mu gitero c'indege kitagira umudereva ya leta zunze ubumwe za Amerika abataliban basa n'abariko bitegurira ubuyobozi mfatakibanza umwe mu bayobozi b'abataliban yasavye abagwanyi kutitaho amakuru yerekeye urupfu rwa Mansour amenyesha ko abataliban batazoreka umwansi ngo abacemwo ibice canke ngo abace inkokora amenyesha ko abataliban bazobandanya gukomera ko abayobozi n'abanywanyi b'umuhari wabo biyumvira kumwe uwundi muyobozi w'abataliban mu itangazo ritandukanye avuga ko inguvu z'umuhari wabo zitazogabanuka n'aho amakuru yerekeye urupfu rw'umuyobozi mukuru Mullah Mansour yoba ari ay'ukuri avuga ko umuhari w'abataliban utagendera ku muntu umwe ko ushobora kuronka abandi bawusuburira mu buyobozi avuga ko urupfu rwa Mansour hamwe rwokwemezwa ivyo vyoha inguvu ahubwo abataliban abategetsi b'igihugu c'ubugiriki batanguye gukura impunzi mu ikambi y'ahitwa idomeni mu bucagucagu bw'uno munsi kuwa kabiri abapolisi bagera ku majana ane barungitswe muri iyo kambi irimwo abantu bagera ku bihumbi umunani n'amajana ane abategetsi b'ubugiriki bahumurije abantu ko ata nguvu zizokoreshwa mu gukura impunzi mu ikambi yo mu karere ka idomeni umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira christine nicolaidu avuga ko kucikubu ico gikorwa kiriko kigenda neza yamara amenyesha ko ari ivy'ukuri ko igitigiri kinini c'abapolisi carungitswe mu micungararo y'ikambi ya idomeni kugira bitegurire ibibazo bishobora kwaduka ikambi y'impunzi ya idomeni iri ku rubibe hagati y'ibihugu vy'ubugiriki na macedonia yakwiye gushika ku bantu ibihumbi cumi na bibiri igihe igihugu ca macedonia cugara imbibe zaco mu kwezi kwa gatatu kuva ico gihe igitigiri c'impunzi zitagira aho ziba acariyongeye mu vyatumye abategetsi basaba impunzi zo mu gice ca idomeni kwimukira mu makambi yategekanijwe radiyo ijwi ry'amerika i washington dc iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tuyabashyikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mubandanya kumviriza ibiganiro n'amakuru kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda ubutegetsi bw'u rwanda bubandanya kumenyesha ko atana rimwe buzokwihanganira abacuruza mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi mu gisagara ca kigali mu kiganiro n'abamenyeshamakuru uh, cabaye kuri uyu wa kabiri madamu monique mukaruriza ayoboye igisagara ca kigali yavuze ko ubutegetsi buzobandanya kubungabunga isuku mu gisagara ca kigali kuko abazunguzayi baribangamira ni inkuru dushikirizwa na eric bagira ubusa
mu kiganiro n'abanyamakuru abategetsi batandukanye bakomeje gushimangira ko bahagurukiye ikibazo cy'abacuruza mu kajagari mu mujyi wa kigali bazwi nk'abazunguzayi ubutegetsi bw'umujyi wa kigali buravuga ko bwatangiye ibarura ry'abazunguzayi bugamije kumenya uko bangana kugira ngo bubashe kubabumbira mu makoperative bacururize hamwe ntibugaragaza umubare wa nyawo ariko mu cyumweru gishize akarere ka nyarugenge konyine kabaraga bagera mu bihumbi bitanu bari muri ubwo bucuruzi ubutegetsi buravuga ko abazunguzayi babangamira ubucuruzi bwemeye bagateza ubujura n'izindi mpamvu nk'izo hakiyongeraho ko bateza umwanda umurwa mukuru kigali leta y'u rwanda ifiteho intumbero yo guhora urabagirana madame monique mukaruriza ni meya w'umujyi wa kigali ikindi kandi usanga uh, isuku nayo muzi yuko umujyi wa kigali uh, ufite intego yo kuba umujyi usukuye usanga rero abakorera ubucuruzi bwo mu kajagari nabwo babangamiye ikibazo cy'isuku ibyo byose rero tubishyize hamwe umujyi wa kigali n'uturere tugize umujyi wa kigali turi muri gahunda yo kugira ngo dufashe bariya bazunguzayi kuba bava mu mihanda ntabwo biduhesha ishema ngira ngo nta n'umunyarwanda uwo ari we wese byahesha ishema kubona hari abantu bakorera mu muhanda mu gukemura iki kibazo ubutegetsi bw'umujyi wa kigali buravuga ko abazunguzayi bagombye gufata iya mbere mu kuva mu mihanda nabwo bukabafasha mu kubaka ubushobozi ubutegetsi ntibugaragaza neza niba hari ingengo y'imari yateganijwe kuri iki gikorwa icyakora buvuga ko buzahera ku guhugura abazunguzayi bubereka inzira ziboneye baheraho biteza imbere kubwo umujyi wa kigali iki kibazo cyagombye kuba cyavuye mu nzira bitarenze ukwezi gutaha kwa gatandatu ariko kuri bwana fred mufuru cy'umuyobozi mukuru ushinzwe imiyoborere muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yumvikanisha ko kurangiza ubu bucuruzi byaba bifite igihe kitari gito ngira ngo twavuga yuko gukora mu buryo busobanutse ni akazi gahoraho ntabwo twavuga yuko twabikora uyu munsi bikarangira kugira ngo twigishe kugira ngo duhore duharanira gukora ibintu bisobanutse ni akazi gahoraho ntitwavuga yuko karangira uyu munsi ariko tugomba gushyiramo imbaraga zishoboka nta ngamba zidasanzwe ubutegetsi bugaragaza kuri iki kibazo kimaze imyaka itari mike uretse guhera ku zisanzweho mu minsi yashize hari n'aho leta yubatse ngo bacururizemo ariko binjiyemo ntibamaramo n'ukwezi uyu twahuriye kuri imwe muri izo nyubako ahazwi nko mu gakinjira avuye kurangura inkweto i nyamirambo ngo azizunguze aha ni inzu bari barubakiye abazunguzayi turabona imiryango irafunze wowe uri kuzunguza iyi nzu wigeze uyigeramo wapi iyi nzu ugiye ntayo nagezemo bitewe n'uko kuyinjiramo bisaba igishoro cyinshi kirenze icyo nakoresha ndi mu muhanda urabona rino soko ntabwo wapfa kuryinjiramo nibura udahagaze nk'ijana cyangwa se kuzamura kugera kuri desa ukoresha nk'amafaranga angahe kugira ngo buri wese mu muhanda niyo naba mfite igihumbi igihe nkora akazi ubuzunguzayi mu mujyi wa kigali leta ishinja guteza umwanda bwiganjemo kuruta abagore kumva ibi bisaba kumanuka i nyabugogo unyuze ahitwa marato bikanasaba ukwigengesera gukomeye mu gihe cy'umugoroba kuko urebye nabi wakandagira ibicuruzwa bihaboneka inguzanyo ni angahe ni zingahe
umunani inyanya ijana inyanya hano kuvuga ngo uwagira hano wese yahaha haba hari ibintu bya vip n'ibyo bakene mu rugero rwose ubasha kubona uko uri bitewe n'urugero urimo So, mugenzi ushobora guhahisha angahe ku munsi hano muri marato ahahisha igihumbi igihumbi ubwo mukirya muri bangahe inshuro nka batatu ku munsi wose saa sita na nimugoroba kuva mu cyumweru gishize nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwakajije imikwabo yo kwirukana abazunguzayi meya wa kigali mukaruriza yavuze ko igihe batarabona aho gukorera bitavuze ko bemeye kuzunguza mu gihe abazunguzayi batarashyirwa mu makoperative cyangwa bashyirwe hamwe ntabwo twakwemera ko bameza- bakomeza gukora ubucuruzi butemewe abo bireba se barabivugaho iki urabona nkwiriye kwiba nzacuruza uno mwenda mbona icyo kurya niduhura n'uno mukobwa ngurire tuzapfa kuko ntabwo tugira leta itwitayeho ntituzicwa n'inzara kandi nibabe baturetse rero tube twigira tuzicwa n'inzara se muri ino minsi gufata icyemezo hutihuti ntabwo ari byiza rero none baratwirukanganyije batari banadutera iyo nkunga ngo wenda natwe tujye mu makoperative twiyongereho n'utwacu dufite ariko kwirirwa batwirukansa nta kintu bari baduteraho inkunga ntabwo bidushimisha kandi abana bacu baba bakeneye kurya mu gihe cy'imyaka ibiri harabarurwa batatu bamaze kugwa mu mujyi wa kigali kubera ubucuruzi butemewe icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika human rights watch cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gitunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu human rights watch ivuga ko ubutegetsi busakuma abazunguzayi indaya abasabirizi inzererezi n'abandi bose bufata nk'abadakenewe bukabarunda muri gereza izwi nko kwa kabuga bugamije ko kigali ikomeza gusa neza ufatiye ku gihe iki kibazo kimaze bishobora kumvikanisha ko ari urugamba rutoroshye mu kukirandura burundu nk'uyu mukecuru w'imyaka isaga mirongo itandatu yabwiye ubutegetsi mbona nkubone ko yisanze azunguza nk'amahitamo ya nyuma umurimo yatangiye afite imyaka makumyabiri n'icyenda kandi ingamba ziriho zahozeho napakaye ufite imyaka makumyabiri n'icyenda ntera ubwo curuza ako gataro kugeza n'iyi saha ucuruza ako gataro kandi ndakubita kandi ndabyamburwa kandi by'igikondo nkavayo hariho ubwo mvuga nti mana ishobora byose niba imana izi kumva cyangwa ikamenya kureba iterambere abantu bavuga ni irihe
eh kabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric kuri iyo nkuru mu rwanda kandi musayidire eugenie ni umubyeyi ageze ku myaka mirongo itandatu imyaka myinshi y'ubuzima bwiwe yabi- yibayemwo mu gihugu cy'ubudagi yaje mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane atangura umugambi wo gufasha abana bafunganywe na ba nyina mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu asumta kabowe musayidire eugenia ni umubyeyi ugeze mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu umuryango we ndetse nawe babaga mu gihugu cy'ubudage mbere y'uko aza mu rwanda yafashe gahunda yo kwita ku burere bw'abana bafunganywe na ba nyina amaze gusanga aba bana bari mu buzima bubakomereye musayidire yabwiye ijwi rya amerika uko yatangiye iyi gahunda nabonye umwana uri hano mutoya ndanamwibuka sandrine ari kumwe na nyina usanga atari umwana umwe gusa uhari ahubwo ari abana benshi biriranwa na ba nyina muri gereza imbere nanjye nk'umubyeyi ndetse ndujukuruje naboze turiya tunyoni twirirwa mu- mu nzu imbere tudasohoka uwari kora uko ashoboye agasaba imana agasaba n'abantu kugira ngo tujye tujya hanze nkavuga nti nibura kugira ngo uwo mwana asohoke arebe hanze akine n'abandi bana biramufasha ariko na nyina bikamufasha kuko na nyina ubwe ibibazo yifitiye muri we uwo mwana nawe umuri iruhande ari muto wasangaga nabo n'ababyeyi bafite ikibazo cya buri munsi ubuzima bw'aba bana bwahindutse nk'ubw'abandi bana ba mu miryango usibye kwitabwaho bahabwa iby'abana bose bakiri bato bakenera nk'indyo yuzuye aba bana banigishwa gushushanya bakoreshwa imyitozo ngororamubiri igendanye n'imyaka yabo ndetse banigishwa kwidagadura musayidire afashwa n'inshuti ze babanye mu gihugu cy'ubudage ndetse na leta y'u rwanda ubu afite abana barenga mirongo itanu bose- bose bari munsi y'imyaka itatu ubuzima bw'abo bana bukurikiranwa umunsi ku munsi n'abagore babiri bakuze bafungiye muri gereza ya muhanga bafatanije na musayidire washyizeho uyu mushinga aba nibo bamenya ibyo umwana akeneye umunsi ku munsi hagati ya saa moya na saa mbiri baba bageze hano bakanywa igikoma barangiza tugatembera dufite n'uburenganzira bwo kujya ku muhanda kuko urebye nta kintu bazi icyo haza I- inyoni ntayizi imbeba ntayizi inka ntayarabona nibura tukagerageza ku- kujya hafi hari ibyo tubona kugira ngo babibone n'amaso ikindi turanashushanya noneho saa sita bakarya komisiyo y'abana ifite bije rwose yagenye ubwo ni leta y'u rwanda aba bana barya neza banywa neza Mm? nimurebe nka hariya nta myenda babura Na- na kigali bisigaye yohereza abana bamwe hano uyu mubyeyi musayidira yatangiye n'umushinga muri gereza ya mpanga wo kwigisha ababyeyi b'aba bana kumenya gukora udushinga duto batangiriye ku buboshyi bw'uduseke kugira ngo nibasohoka muri gereza bazabe baramaze kumenya umwuga uzakomeza gufasha abana babo bari hanze musayidire yifuza ko abana bose bafunganywe na ba nyina hirya no hino mu magereza yo mu rwanda babafasha bakavanwa mu magereza kuko abana baba batarakoze ibyaha ahubwo bagahabwa ibyo umwana wese akenera kugira ngo akure neza abana bafunganywe na ba nyina ni abafite munsi y'imyaka itatu abarengeje itatu imiryango isabwa kuza kubatwara bakabarerera mu miryango migari aho kuguma muri gereza asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru ibihugu byo muri afurika biriko birabira hamwe uburyo bwo gukoresha akarangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none identite biometrique mu rurimi rw'igifaransa intumbero y'iyi nama ni uguhanahana ivyiyumviro no kwigira ku bindi bihugu byamaze gutera intambwe inyungu nini iri ku mareta kuko iyi karangamuntu ifasha kumenya amakuru yose yerekeye umunyagihugu no kuyahanahana hagati y'ibihugu iyi nama ibereye mu rwanda ubwa kabiri iya mbere yari yabereye muri tanzania mu mwaka uheze ni inkuru ya mumenyeshamakuru wacu tabita mukamusoni
ibihugu birenga amajana atandatu nivyo vyitabiriye iyi nama y'ukurabira hamwe uko ibihugu vyo muri afurika vyo kwijukira gukoresha ikarata karangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none ico bita carte d'identité biometrique iyi nama igize ubugira kabiri ibera muri afurika umwaka uheze yari yabereye mu gihugu ca tanzania aho yitabiriwe n'abantu majana atatu inyungu y'inama ifise amareta kuko azokoroherwa kugenzura abanyagihugu no gukorana hagati y'ibihugu ibihugu bidafise iyi karata karangamuntu ngo bikorera mu ruhombo nk'uko waserukiye igihugu ca Senegal umupfasoni Fatouad akorera mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu yabitumenyesheje C'est un défi pour nous euh, de limiter les fraudes, que chaque Sénégalais puisse avoir euh, sa carte d'identité euh, biométrique numérisée, qu'il puisse en fait l'utiliser dans le système, comme je disais, dans le système bancaire, dans les hôpitaux surtout, et, euh, et tant d'autres services qui peuvent les aider à mieux améliorer leur, leur mode de vie.
mu rwanda iyi karata karangamuntu imaze igihe ikoreshwa umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutanga karangamuntu mu rwanda nida avuga ko gukoresha iyi karangamuntu byabagiriye akamaro kanini ugereranije n'iyo bakoresha ubwa mbere ni ukuvuga ngo guha nomero imwe rukumbi buri muturage wese icyo twita unique identification cyangwa se kuba umuntu afite ikimuranga kimwe rwa inomero imwe Ah, ubundi buriya iyo tudafite iyi system bivuga ko buri muturage wese ya- ashobora kugira indangamuntu umubare w'indangamuntu yishakiye ashobora kuregisaringa kenshi ashobora kuregisaringa mu mirenge myinshi akabona indangamuntu nyinshi agahindura amazina agahindura n'inomero y'indangamuntu ni ukuvuga ngo yaba ari umuntu ukora duplication cyangwa se wi- wi- wigira benshi ni ukuvuga ko iki kintu cyaracitse ngira ngo mu- mu- muzi ko ubu nta muntu ukikora amanyanga kugira ngo a- a- a- a- ushobora kubura pascal nyamurinda avuga kandi ko iyi nama ifitiye akamaro ibihugu byose kuko bibafasha guhanahana ubumenyi na cyane cyane ko ubuhinga bwa none buguma buhinduka iyi karata ituma ubusuma bugabanuka kuko umuntu aba afise inomero imwe ya karangamuntu ishobora no gutuma ibihugu bihanahana amakuru ku muntu mu gihe ari inkozi y'ikibi igikuru muri iyi sisiteme ni ukugira database imwe iyo ufite database imwe ni ukuvuga ngo abaturage bose baba bari mu bubiko bumwe ku buryo udashobora eh, kubura umuntu uwo ari we wese none abanyagihugu bo muri ibi bihugu bazovyungukiramo iki ibyo byose mvuga twungukiramo n'abandi banyafurika bashobora kubyungukiramo ibijyanye n'izi system system integration cyangwa se kuvugana kwa za systeme cyangwa se izi serivisi muzi mobile money muzi buryo umuntu ashobora gufata amafaranga akayataransfaringa cyangwa se akayavana kuri account ye ya banki ikaza muri eh, mobile phone ye ibyo byose ni za application zi- zi- zi- z'ikoranabuhanga ariko noneho binajyanye no kuba uwo muntu abanza kurebwa koko nimba koko ari we ni ukuvuga ngo indangamuntu Non, le gouvernement a de l'intérêt, les populations ont de l'intérêt, parce que si vous n'avez pas de carte, il y a des services sociaux auxquels vous ne pouvez pas avoir droit.
konate jacari ni umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutanga ikarata karangamuntu mu gihugu ca cote d'ivoire iki gihugu kimaze imyaka umunani gikoresha iyi karata karangamuntu ariko kiracafise intambamyi n'aho bakoresha iyi karata C'est les barrières financières comme indiqué par euh, la, la, la régularité du financement, la disponibilité du financement.
naho ari inyungu ku mareta ibihugu bitari bike vyo muri afurika biracafise inzitizi na cane cane zifatiye ku buryo kuko ikarata karangamuntu isaba uburyo bwinshi iyindi ntambamyi ni ugushaka kw'amareta kuko kugira iki gikorwa gishirwe mu ngiro hategerezwa kuba hariho politike y'igihugu ibona neza akamaro ku gihugu i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi inzoga zitemewe n'amategeko ni kimwe mu bihungabanya umutekano mu ntara ya bubanza ivyo vyavugiwe mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kabiri ku rwego rw'intara yabereye ku mugwa mukuru wa komine gihanga ni inkuru ya evariste nzikubanyanga uwafashe ijambo bwa mbere muri iyo nama ni musitanteri wa komine gihanga leopold ndayisaba yashikirije bimwe mu bituma mu ikomine arongoye umutekano uhungabana muri ivyo yavuze igitero c'abitwaje ibigwanisho bashatse guhungabanya umutekano ku igenekerezo rya cumi n'umunani kuno kwezi kwa gatanu abajejwe umutekano barabatesha nk'uko arongoye komine gihanga bivuga nuvuga ko umutekano wifashe neza Uh, kiretse utuntu tuza turacamwo bivanye n'ubusuma bwo mu mirima uh, no mu mazu buke buke twavuga kandi n'akantu kigeze kuba igenekerezo rya cumi n'umunani aho hariho abantu bari bitwaje inkoho bari baje muri santere ya gihanga mugabo abajeje umutekano babibonye kubera ko inyabune isanzwe ikora neza mu yandi makomine ane ariyo bubanza musigati rugazi na mpanda ibintu nyamukuru vyashikirijwe bitosekaza umutekano n'ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'inzoga zitemewe n'amategeko ivyo vyashikirijwe n'abarongoye ayo makomine buramatari w'intara ya bubanza yashikirije ijambo ryo kugabisha abo bahingura ivyo binyobwa avuga ko bamaze igihe baterwa kamo ko kuvavanura n'uwo mwuga bakaguma biteza utunyoni kuri ubwo anise niyo ngabo yashikirije yashikirije ko itegeko rya leta rigiye gukurikizwa iryo naryo ritegekanya guca amande ari hagati y'ibihumbi majana atanu n'umuriyoni w'amarundi uwo wese azofatanwa izo nzoga zitemewe n'amategeko abantu twahanuye ntimwumve twagiye turaca amande mugana umudiringi muwunywa mugana akanyanga muyinywa turabafata turabapfunga turabaca amande muranka kumva twagira rero tubabwire irya nyuma iryo tegeko dufise umuntu afashwe agana akanyanga cyangwa umudiringi amande ari hagati y'ibihumbi amajana atanu n'umuriyoni nuko vyanditse kuri ico kibazo c'umutekano abanyagihanga na cane cane abarimyi b'umuceri basaba kuronswa ababacungerera umutekano aho batari ku mitumba imwe imwe batinya ko umwimbu wabo usahugwa muri kino gihe c'imbura komiseri w'igipolisi mu ntara bubanza yishyuye abanyagihanga ko bokwicungera babicishije muri ya makomite y'umutekano komiseri nizigiyimana damien emmanuel agasigura ko atabacungera umutekano kuri buri mutumba boboneka na buramatari w'intara bubanza yunganiye wajejwe umutekano atera kamo abanyabubanza na cane cane abahana urubibe na Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo kurikanura kugira batesha imirwi y'abitwaje ibigwanisho yama yateye izananye mu kibira cimeza ca Rukoko muri iyo nama kandi havuzwe cane ikibazo c'indero n'inyigisho umwe mu bavyeyi bo muri komine gihangazwe ku izina rya Jean Baptiste Atungimana yashikirije ko adatahura ingene batozwa amafaranga kandi hariho indinganizo ya leta yo kwigisha abana ku buntu eh, murazi ko umukuru w'igihugu yavuze yuko abana bateza kwiga ku buntu ivyo abavyeyi barabikomeye amashi barabikenguru ariko ivyo turiko turabona muri iyi minsi sivyo twari twiteze ubu abavyeyi baragowe muti gute direteri wa ekole segondere muzana amafaranga direteri wa ekole pirimere muzana amafaranga wewe ivyo bihumbi icumi ukabibura ayo mafaranga nayi ubujejwe indero n'inyigisho mu ntara bubanza yeshuye uwo muvyeyi ko kugira indero n'inyigisho bigira akanovera hariho twigoro tw'abavyeyi duherekeza iyo ngingo ya leta Barthelemy Chimaye asigura ko ari naco gituma hariho amakomite nshingwa shure kugira atunganye ubuzima bw'ishure abavyeyi bo nyene ubwabo babikije muri ajya makomite abaserukira canke mu manama ya bose barashobora kugira bati twebwe kugira ngo ishure ryacu ritere imbere turashobora eh, kugura igikoresho iki n'iki n'iki turashobora kubaka ikirasi isomero turashobora kugura ibikoresho ibi n'ibi n'ibi ivyo rero biva mu mwumvikano w'abavyeyi kuko baba bifuza yuko abana babo bagira akanovera eh, indero y'akanovera ivyo rero ntawe uca avuga ngo abana bi- ngo ntibiga ku buntu abashinga amateka bane n'abakenguza amateka bane batuye mu ntara y'ububanza bari bitavye iyo nama bashikirije ko bahawe icegeranyo kivuga ko ubumenyi mu ntara y'ububanza bwasubiye inyuma umushinga amateka Yuvinari Havyarimana yasiguye ko ivyo vyavuye ku bigisha badatonda ku gihe abandi bagasiba kenshi kuko baza bavuye mu gisagara ca Bujumbura uwo mushinga amateka asaba ko mu ntara y'ububanza hokorera abahavuka kugira bagwize umwimbu abatahavuka nabo bakarungikwa ahandi ibubanza Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama mu ijambo yashikirije mu rugendo mu gihugu cya vietnam yabwiye abanyavietnam ko bari mu nzira imwe n'abanyamerika perezida obama yamenyesheje ko urugendo rwiwe rwatumye imigenderanire hagati ya amerika na vietnam izotera ikomera kurushiriza mu myaka iri imbere yamara abitegereza ibintu batangaza ko ugukomera kw'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri bizova kuzosubirira eh, perezida obama mu mabanga ya perezida mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza mu bumvirije ijambo perezida obama yashikirije uno munsi kuwa kabiri mu ngoro y'amakoraniro mu gisagara ca hanoi harimwo abantu barenga ibihumbi bibiri harimwo abategetsi ba leta ya vietnam inteko ziyobowe n'abakurde mu gihugu ca siriya zimenyesha ko igikorwa ca gisirikare co guhabuza igisagara ca raka kiriko kiraba ico gisagara niwo mugwa mukuru w'umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu mu itangazo kuri video ryashizwe ku rubuga rwa internet abayobozi babiri b'umugwi ukorana na leta zunze ubumwe za amerika bamenyesheje ko igikorwa ca gisirikare co guhabuza igisagara ca raka catanguye ko intambwe ya mbere ari uguhabuza ibice vyo mu buraruko bw'ico gisagara uwo mugwi umenyesha ko bariko bagira ico gikorwa babifashijwemwo n'inteko z'urunani ruyobowe na leta zunze ubumwe za amerika mu buraruko bwa raka umugwi w'igihugu ca siriya uvuga ko ku mabi akogwa muri eh, n'umugwi witwa leta ya kisilamu umenyesha ko igikorwa ca gisirikare kiriko kiraba muri iki gihe gishimikiye mu bice biri mu buraruko bw'igisagara ca raka mu gihe abatalibani muri afghanistan bataremeza canke ngo bahakane icese urupfu rw'umuyobozi wabo mura mansur mu gitero c'indege itagira umudereva ya leta zunze ubumwe za amerika abatalibani basa nabi ariko bitegurira ubuyobozi mfatakibanza umwe mu bayobozi b'abatalibani yasavye abagwanyi kutitaha amakuru yerekeye urupfu rwa mansur amenyesha ko abatalibani batazoreka umwansi ngo bacemwo ibice canke ngo abavune inkokora amenyesha ko abatalibani bazobandanya gukomera ko abayobozi n'abanywanyi b'umuhari wabo biyumvira kumwe abategetsi b'igihugu c'ubugiriki batanguye gukura impunzi mu ikambi yitwa idomeni mu bucagucagu bw'uno munsi kuwa kabiri abapolisi bagera ku majana ane barungitswe muri iyo kambi irimwo abantu bagera ku bihumbi umunani n'amajana ane abategetsi b'ubugiriki bahumurije abantu ko ata nguvu zizokoreshwa mu gukura impunzi mu ikambi yo mu karere ka idomeni umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira avuga ko gushika ubu ico gikorwa kiriko kigenda neza nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri mu engineer uh, ku buhinga bw'ivyuma yari Peter Handley uwafasha amajwi agashira hamwe ibiganiro n'amakuru twabashikirije yari Fatu Alimas Kalala kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza mwese tubatumira no kubandanya mwumviriza ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington